Ini Radio Ijwi ya Amerika. ijwi rya Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro vyaryo mu Kirundi mu Kinyarwanda miriwe neza nshuti mwese turi kumwe kuri musi wa mbere itariki zitatu y'ukwezi kw'icumi umwaka w'ibibiri na cumi na gatandatu muri kumwe na Frederic Nkundikije mu kanya turabashikiriza ikiganiro muri sanga ariko imbere yaho reka dutega amatwi mu mugenzi wacu Aloise Bigirimana aduciye ku mayange yamwe mu makuru avugwa mu Burundi muri iki gihe Aloise Bakoze Freddy mu Burundi abantu bari hagati y'ijana n'amajana abiri bagize imyiyerekano imbere y'ubuserukizi bw'ubumwe bwa Buraya ibujumbura mu Burundi bari barongowe n'umusore yitwa Jean Luc ndi kumwe nayo ari nawe yari yatanguje mu ndwi heza imyiyerekano imbere y'ibiro vya ONU bijejwe agateka kazina muntu dukurikirane Jean Luc ndi kumwe nayo aravuga icatumye batunganya iyo myiyerekano yaganiriye na mugenzi wacu Eloge Wirika neza
turabandanye kugira ubwa mbere hoho twerekana umubabaro nk'uko twame tubivuga waregeremantanya raporo yiswe yuko ari y'abahinga ifatiye ku banyepolitike b'ibinyoma bashyira inyungu imbere tuje kugira ubu naho ahaye imbere y'ubumwe bwa buraya kugira tuyamirize ijya komisiyo yo gutohoza kubera nayo nyine turabona ko ifise icyo novuga nti ni agenda itaboneka ishobora gukorerwamo ariko jarike naho uvuga ko ari ibinyoma nko mu byo bavuga bavuga bati tuboza gutoza ku mabi yakozwe nk'abantu banyurujwe mbere n'igipolisi cyavuze ko hari abapolisi bagera icyenda kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu banyurujwe none ibyo ntumva ko harimo ukuri boza kuraba abo bantu bagatohoza reka twebwe ntitwayiyamiriza mu isanzwe baranse kutwumviriza kugira dutange umuco turabisaba kenshi kenshi kugira dutange uwo muco tubereke ukuri nyabuna kuko bavuga bati harimo ihonyabwoko ry'abatutsi ihonyabwoko ngaha mu Burundi abarundi babanye mu butandukanye rero turabona iryo shaka ico gituma batashatse kutwumviriza nk'abarundi kugira tubaho umuco cyo ituma natwe tubikeka yuko bashobora gukorera ku binyoma nk'uko bamye babikorera iyo sentare mpuzamakungu ntije ngo ije guca imanza zananiranye ije kugira nyabuna yobetse itemuru icire imanza abategetsi twitoreye b'igihugu Uyo yari Jean Luc ndi kumwe nayo aravuga icyatumye atunganya imyerekano kuri uyu munsi wa mbere yari kuri mikro ya mugenzi wacu Eloge Wiri Kaneza mu Burundi kandi inama nshingamateka y'u Burundi kuri wa mbere yatanguye ibikorwa vyayo byo mu kwezi kw'icumi kimwe mu byasabwe n'umukuru w'inama nshingamateka y'u Burundi nuko leta y'u Burundi yorungikira vuba urwo rwego rukurikirana ibikorwa vya leta integuro y'itegeko isubiramwo amafaranga leta ikoresha idonido ni mu bindi biganiro bikurikira
urakoze Alois kuri iyo ncamake yamwe mu makuru avugwa mu Burundi muri iki gihe ubu naho no mu mwanya w'ikiganiro urisanga inama y'ishyirahamwe mpuzamakungu ijejwe agateka kazina muntu ku munsi wa gatanu yarafashe icemezo co kugena umurwi ujejwe gutohoza iryozwa ry'agateka kazina muntu mu Burundi userukira leta zunze Amerika muri ako kanama ambassadeur Keith Harper yaranditse ku kibanza Twitter avuga ko leta zunze Amerika zakiye neza iyo ngingo ikomeye yo gushiraho bidatevye umurwi ujejwe itohozwa ku Burundi akaba kandi yavuze ko igihe cageze cuko ubwicanyi bubera mu Burundi buhagarara twokwibutsa ko umurwi wahinga batatu batohoje ubwicanyi bwabereye mu Burundi aribo bari basavye ko inama ishiramwe mpuzamakungu ijejwe amahoro n'umutekano igena umurwi wotohoza ubwicanyi bwabereye mu Burundi Uburundi bwaraneguye ico cemezo nkuko bwari bwaneguye raporo y'umurwi w'abahinga batatu b'ishyirahamwe mpuzamakungu reka tubumvishe ibyashyikirijwe n'umuvugizi wa leta y'uburundi philippe nzobonariba mu ndwi iheze mu kiganiro cya mugenzi wacu evariste nzikobanyana tuze ni ubwa mbere hari ibyegeranyo bindi byagize gusohoka icyo witwa zad ara hussein nawe nyine akaba yari intumwa idasanzwe yiserukira myanga mukuru mu by'agateka kazina muntu yasohoye byasa kujya nyine urudome ku rundi uwo mugwi ruba gusa uwo mugwi rero nyine ukora uza ufise intumbero yindi ni igihugu cy'u Burundi cosubira mu minwe y'abasirikare mvamakungu kuko na ya ngingo mirongo ibiri na gatatu busa gatatu yasohoka yazivuga ibyo ibonye leta y'u Burundi yananiranye yanse ubwa mbere bari bacishije ku bihumbi bitanu byoza babicinjije mu nama nkuru y'ishyirahamwe afurika biranka batereka turaba amayeri y'uko bazi tugira amajana abiri na mirongo ibiri n'umunani duce tuzanana n'abaza bazananye bafise inkoko bararira bakwire icyo umuntu yokwite batayo ku muntu ahari usanga bose niba bagomba gushika hafi amajana atanu arenga abarundi twararahiye leta irarahira bagomba tubabwiye yuko biriya byashikiye bajya bene bacu b'abarundi bazindutse akajoro bibaza ngo bagiye kurondera ubuzima bakabusigayo bagiye mu imfungurwa badatwaye ishano bakabusigayo biri mu byiyongera mu byerekana yuko dufise umubanyi adatomoye tubangamiye inyishu barayihaye muti none muzojya gute bihagariye ngaho oya ntibihagarira ngaho amatohoza arabandanya idosiye zirabara zikorwa kurya ibihugu biri muri aka karere dusangiye ishyirahamwe ibihugu bya afurika yose ruko u rwanda rukaba rurimo ubundi rukaba rurimo ni icyegeranyo biheza bigashikirizwa aba dusangiye umuryango kugira ngo niba ejo hirya y'ejo bavuga bati reka aba bantu bavukana bashamiraniye tugire icyo dukoze ni icyemezo cyiza cyiyongera muri dusanga ni icyerekana yuko tubaniwe nabi ku munsi wa gatandatu naho amashyirahamwe adaharanira ibyicaro bya politiki ashika ku bihumbi bitandatu yaratunganije imyiyerekano ku murwa mukuru bujumbura yo kuyamiriza iyi cegeranyo iherutse gusohorwa n'abahinga bigenga mu by'agateka na muntu ayo mashyirahamwe yari yamirije kandi ingingo igisata cabone kijejwe agateka na muntu yo kurungika umurwi wogira amatohoza ku byaha byakozwe mu Burundi kuva hadutse imbyane za politiki mu mwaka wa 2015 reka kandi eh, twumvirize inkuru ya mugenzi wacu eloge wibika neza kuri iyo myiyerekano abari mu myiyerekano bahuriye mu kibanza citiriwe ukwikukira ko Burundi kiri hagati mu gisagara ca Bujumbura hari kare mu gatondo bari bagizwe n'abakiri bato abakenyezi n'abagabo hamwe mbere n'abantu bahumuye imbere yabo hari hatamaje abafise ivyandiko vyiyamiriza icegeranyo c'abahinga bigenga ba ONU mu bijanye n'agateka ka zina muntu n'ingingo zose iryo shirahamwe ryafatiye Burundi bihereje ibarabara ryitiriwe Chaussée Peuple Murundi bakatira muri Avenue de l'Université imbere yo kubandanya muri Boulevard de l'Iprona bashitse muri iryo baciye bakatira hari cicaro c'ibiro vya ONU bijejwe agateka ka zina muntu ni muri zone ya Rohero hagati mu gisagara ca Bujumbura bahageza akayagwa karayagwa abasirikare bacungera ivyo biro bari batonze kugira ngo ntihagire uwegera uruhome n'umuryango wo ku rwinjiriro abapolisi bariko bacungera imyiyerekano nabo nyene bahavuye bafasha kugira ngo abari mu myiyerekano bagume mw'ibarabara ijambo nyamukuru ryashikijwe na menedore nibaruta icegera c'uburongoye ihuriro ry'abakenyezi mu burundi hariho abitirira amashirahamwe bakavuga yuko adakiranira ivyicaro vya politiki ariko ari ukwanguha nyabuna bakiranira ivyicaro vya politiki mbere bakabikiranira nabi mu kugomba kwica abene burundi abo rero sabari ngaho banyakubahwa mudakiranye ibyicaro vya politiki sindabatumye ngo genda munigane muri politiki igihugu kidafise amahoro ishirahamwe ryawe ntugira aho ukorera ishirahamwe ryawe nimba ari iryo gutera ibitoki cyangwa iryo gutera ibitunguru ntushobora kuronka aho ubikorera hatari amahoro n'umutekano mu bari baje mu myiyerekano harimo n'abatwara canke abaserukira amadini n'amashengero data ugomba kukugwanya nawe uzomugwanya ugwanya igihugu c'uburundi uzugwane nawe mwami intsinzi n'iyawe uzubananye bikora nk'ukurima data uzigame uburundi n'abarundi n'abarundikazi w'izina rya yesu ishengero ryawe ntirifise aho ryokorera ata mahoro ariko duhamagaye amahoro ava kuri wewe atavuye ku bazungu cankwe abirabure ariko ya mahoro atangwa nawe mwami ya masezerano watuvuka ko acashika data iki gihugu cawe abazungu baze bagihurumbire abakivuga nawe bazokivuge neza nabajijwe mu baje muri iyo myiyerekano ko atakarenganya bibonamwo kubona hari abandi bo mu mashirahamwe yigenga mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu batumye ko imyiyerekano ariko inzego z'umutekano zikayiburizamwo jehan hakizimana twari ishirahamwe forikoni efu yanyishyuye bikurikira kuvuga ko ababa batunganije imyiyerekano bwa mbere barenganijwe neza ko bataciye mu mategeko nk'uko ahubwo bari bafite izindi nyungu za politiki ariko barahiga ariko twebwe n'amashami yigenga ataruhande na rumwe dukeneye guhengamira ko leta ikoze bibi twabivuga opozisiyo ikoze bibi turabivuga ni n'iyi raporo twahagurutse kugira ngo twiyamirize twese hamwe mu by'abari mu myiyerekano biyamirije harimo n'ingingo y'igisata ca onu kijejwe agateka ka zina muntu cafashe kuri uyu wa gatanu i geneve mu busuwisi iyo ngingo isaba ko hoza umugwi wigenga wakora amatohoza mu kiringo c'umwaka ku mabi yakozwe mu burundi kuva mu mpera z'ukwezi kwa kane umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu hadutse injyane za politike mu burundi terence ntayiraja umwunganirizi mu bushikiranganji bw'intwari yo hagati mu gihugu nawe nyene yari muri iyo myerekano asigura ko iyo ngingo ata murundi yotera ubwoba ibihugu byarakoranye bishika mirongo irindwi byarahariye iminsi hafi itatu ntivyumvikana bihava bigira amatora bigize amatora ni ibihugu bitarenga cumi n'icenda vyayemeje ibishika mirongo ibiri n'imwe vyigiye iruhande biti ishwida ivyo bintu twihweje raporo n'ivyo bintu nta nico tubivuzeko n'ibindi ivyo vyavuze biti ntibishoboka no kurenganya abarundi aho muri ivyo hakaba harimwo ibihugu rutura bibiri ubushinwa n'uburusiya iyo ngingo n'abo bayitoye izogira ingorane nk'izo yari y'abapolisi yagira amajana mirongo ine n'umunani bari batoye naho bavuga bati reka tuyicishe mu nama nkuru ya oni barabikora mugabo mwibuke yuko muri ivyo bihugu mbwi vyavuze biti ntibishoboka harimo ibihugu bibiri rutura bifite ico bita droit de veto ijambo rya nyuma naho cyo bakimwe kivuga kiti ntibishoboka twagomba guhuza abarundi rero yuko ivyo bintu bakoze tutavyemera kuko bifatiye kuri raporo y'ibinyoma ivyo binyoma ahubwo n'ibimanze bihakanwe hanyuma tuvugane kuri bushanabone kugira ngo ibintu bigende mu Burundi ku munsi wa gatandatu w'indwi iheze leta yari yahamagaje imyiyerekano mu makomine yose y'uburundi iyo myiyerekano yitabwe n'abantu ibihumbi n'ibihumbi umunyamabanga wa leta zunze ubumwe za amerika ajejwe agateka na muntu n'ibibazo by'akazi tom marinowiski abicishije ku rubuga rwe rwa twitter yasabye abategetsi b'uburundi kutagoza ibintu yibutsa ko ata mwanya wo gutakaza ukiriho eroje buri kaneza bujumbura ijwi rya amerika
iyo yari inkuru ya mugenzi wacu eh, lohoje wirika neza yaduteguriye ku munsi wa gatandatu uyu munsi rero twatumiye abashingantahe batatu turi kumwe na Poncien Ndashimiye akaba ari umuvugizi umugambi w'iprona tukaba turi kumwe na Dr Jean Minani akaba arongoye Runani Senarede turi kumwe kandi na Emmanuel Bamenyekane akaba ari mu Burundi akurikiye na politique eh, ari mu mugambwe uri ku butegetsi mwiriwe neza abashingantahe mwese
Ewe mwiriwe neza
mwiriwe neza murumvise imyerekano yabaye kandi icyemezo cyafashwe nashaka dutangure kuri we mushigantahe Dr Jean Minani mutubwire iyo ngingo yo gusaba ko hotunganywa umurwi w'ishyirahamwe mpuzamakungu utohoza ubwicanyi n'icyoza ry'agatekazi na muntu mu Burundi mubivuga kwige
rero ndabivuga ko nuko naho ubwambe na mbere mbanze ndamutse abarimo baratwumviriza mbere ko ndababwica ndabyiyumvira ko icyo ndabivuga ko ni uko iyo ngingo twebwe yatunezereje twebwe twanse twahaguruka tukanka ko amategeko y'igihugu ahonywangwa dufatiye ku ibwirizwa nshingiro no ku masezerano yarusha tukanka ikingo cya gatatu cya petero nkuru nziza kandi tugashyiraho tukakirwanya babyumvise neza kuko raporo yari yatanzwe n'abahinga batatu ba onu yavuze koko ibyo twama turimo turavuga biriko biraba yavuze ukuri gushyira ahabona hanyuma rero n'abo n'abo bagize urwego rwo guharanira agateka kazina muntu nabo nyine barabyiga basanga raporo niyo niho bashinga leta y'u Burundi Dr Binani leta y'u Burundi hamwe n'abarundi batari bake bagize imyerekano bavuga ko iyo raporo ari y'ibinyoma itafise idashingiye ku kuri bavuga ko ari raporo ya politique aho muvuga ko iki mu kanya gato
aho rero abari barayiharira bose bavuga ngo siyo nibemere hazi yindi komisiyo ihinyuza we bagubesheye ucuba ngo barambeshe ntihagire abandi bantu baza kugira ngo bahinyuze icizi iyo bakubesheye uca wemera hakaza abantu abantu baza guhinyuza bakemeza ko ari ibyo cyangwa ko atari ibyo aho ntimuvuga rumwe ntihagire n'umwe aza wumva wese ukuri kumenyekana gusa dr minane aho ntimuvuga rumwe n'abarundi isinzi bagize imyerekano yo kwiyamiriza abo barundi mubabwira iki dr minani ndumva telefone itameze neza reka tubanze tubaze n'umushingantahe Emmanuel bamenyekane iyo raporo mwebwe eka iyo ngingo yafashwe ku munsi wa gatanu muyivuga ko iki mu kanya gato muze murampa amajambo magufi magufi
ego mwe murakoze kumpereza ijambo nanjye nkaba ntanguye kuramutsa abariko baratwumviriza twe bose icyo nabivuga ko ni uko nk'umurundi ari mu burundi kandi yagumye mu burundi kuva ibibazo bitangura mu burundi ni uko tutanezerejwe na gatoyi n'ukugene iyo ngingo yafashwe kubera yuko itisunze ibiri ko biraba mu burundi ntabwo yafatiye eh, ku burundi ku kugene igihugu cyagumye kirwanira umutekano na demokarasi turaze uburundi bwaje buva kuva bwikukira harabaye ibihe byinshi bikomeye hano mu burundi ubwo tutigeze tubona ayo makungu akorana kugira afate ingingo nk'izo dushaka kugira amankete mu burundi bigasigura ko rero twebwe cyo kimwe n'abarundi b'isinzi bama bariko bariyerekana hano imbere y'amakungu tutanezejwe na gatoya kandi tutashimye kubona iyo ngingo yafashwe kubera irimo amahinyu menshi ubona ko ari ingingo yafashwe ku mvo za politike atari ingingo yafashwe kubera yuko um, akateka ka zina muntu kariho karatotezwa hano mu burundi Ego Mirika- birababaje rero kubona amakungu yabigenjeje gutyo atabagize eh, n'abashe- n'aba- n'abategetsi bitewe n'abanyagihugu bashobora Ego reka duhe n'ijambo eh, Poncien Ndashimiye mwebwe eh, ku ruhande rwanyu n'umugambi murimwo eh, mwakiriye gute iyo ngingo yafashwe ku munsi wa tanu yuko hogenwa umurwi uja gutohoza ubwicanyi eh, bwabereye mu Burundi kuva eh, intambara canke kuva akajagari ka politike gatanguye mu mwaka uheze
Eh, murakoze kumpa ijambo nagira ngo mbanze ndamutse abariko baratwumviriza Eh, mu mugambi w'abadasiganuye corona rero iyo ngingo yo gushiraho uwo mugwi woza gutohoza eh, ivyerekeye ateye akazina muntu kuva tugiye muri izi ngorane mu mugambi w'iprona iyo ngingo twe ntituyanka kuko eh, uburundi ntaco bufise buhisha kuko eh, ibyabaye cyangwa ibiriko biraba biba ku mugaragaro rero nta gihugu na kimwe cyo ku isi covuga yuko eh, cokwanka ko agateka kazina muntu gakurikizwa muri ico gihugu twebwe rero tuvuga tuti iyo ngingo ni nziza eh, abo bahinga nibaze batohoze mugabo ariko kandi bagerageze eh, baje inama na leta bakorane na leta iri ngaha mu burundi kuko ni leta yemewe eh, n'ishyirahamwe mpuzamafungoni muvuga iki kuri raporo yashikirijwe n'abamurwi y'abahinga batatu kuko leta y'u Burundi yavuze ko ekana iprona umengo yari yamirije iyo ngingo yavuze ko iyo raporo yabaye raporo ya politike mwe mwayibonye gute
Eh, eh, twebwe iyo raporo yashikirijwe n'umugwi wa mbere twarayibonye twaraciye hirya no hino abadasigana baragize icyo bayivugako eh, nuko iyo raporo eh, bwa mbere nta mirago mavuge yuko umugambi w'adasigana corona nta myiyerekano uriko urajamwo kuko eh, umugambwe wacu n'umugambwe w'ubumwe n'umugambwe urimwo abarundi bose eh, ariko rero waragize icyo ushikiriza kuri iyo raporo Mukitwibutse?
nuko mu mugambwe corona twabonye ko
mukitwibutse eh duga ku ijambo umugambi w'ikorona Eh, twaragize rero icyo tubivuze ko n'ibyo nagira ngo ndabashikirize ni uko mu mugambi w'ikorona iyo raporo twareciye hirya no hino turaheza turasanga ko eh, ari raporo hariho eh, kumbure ibyo itashitseko eh, kumbure hari abantu itumvirije eh, ko bitumvirije bose Eh, rero tugasanga muri iyo raporo ko eh, hariho ibyo yoba itashitseko Eh, turavuga kandi ko muri iyo raporo harimo bimwe bimwe eh, kumbure eh, barenze urugero ni ibyo bibiri twashoboye gutora amahinyu n'ahandi ho harimwo harimwo byiza harimwo ibibi
Eh, mu- murakoze eh, Dr Minani imbere yuko telefone yanka twako tubabaza ko muri ko muvuga ibiteko biri n'abarundi isinzi biyamirije ivyo vyemezo n'iyo raporo mu kanya gato umunota umwe
mbega iyo uraba abarundi bagiye bakanka eh, ikinigo cya gatatu ku byo bangana kandi barimo baradukubagura ko mutavuze ko abarundi sinzi babyanse abarundi sinzi niba habaye ibihumbi bitanu nk'uko babivuze ibihumbi bitanu nibyo biri mu burundi hari abarundi benshi benshi bashaka kuza gushyigikira iyo raporo ba- ba- ba- batinya kuja mu ibarabara kuko bazi neza yuko abapolisi bose babiraramwo Aba- abapolisi bose babiraramwo bakabica rero rero ntuvuge ngo ni abarundi sinzi kuri twebwe tubona ko abarundi benshi ubwa mbere na mbere barashyigikiye iyo raporo abarundi benshi cyane barashyigikiye raporo iyo bakora gutoraho iyo raporo boca bayitora kuko ni ukuri kurimwo kuraba twebwe icyo tuvuga tuvuga tuti abo barimo baravuga yuko iyo raporo yoba ari raporo politike yoba yararenganije nibareke iyo komisiyo ize itohoze neza ivuga iti ibyo twabonye twasanze ari byo mu byo muri raporo ibi nabyo twasanze atari byo a- ariko bayireke ikore ariko wowe woba uvuga ati narinjiranywe cyangwa ndagowe abarundi baratera indutsi turagowe ukanka abantu badahugufasha gutuhuza ikibi kirimo kiraba mu burundi niyo Ego, me- mpamvu babona ko abarundi barimo barapfa abo abantu barimo baravuga ntibazi ko hari abarundi barimo barapfa igihe cyose isinzi z'abarundi ntibabona ko abarundi benshi bahunze ibihumbi amajana angahe abantu bose ntibashobora kwibaza ati ni cyabahungishije ni iki kibandanye kibahungisha ni ukubera iki abantu bose baguma bavuga uburundi uburundi bugwa buvugwa buguma buvugwa nu- nu- ni ukubagambanira Ego, me- Nayo kuza kuvuga ngo nayo ku- ndaha gato nayo kugira ngo turiyamirije mwarabonye uko ibyo biyamirije igihe cyose habaye ikintu ngo baje mu ibarabara agenda bangahe burabya isinzi ry'abarundi riri mu- miliyoni z'abarundi ziri mu burundi agenda bangahe Ego, me- reka mumpe- bagenda badashaka mu mpinyisho ngufi ngufi Bariya turi mirije- batatu mushana bariya minani mirije- mu mpinyisho ngufi ngufi turabitwoha Bariyamirije- akaryo bayamirije abariko u- baratwumviriza bayamirije u rwanda bayamirije ububirigi bayamirije ubufaransa bariyamirije new africaine bariyamirije ah, na- n'abantu ngo ba Pawa- ba samantha power ba- bariyamirije amerika none ubu bagiye kwiyamiriza isi yose bazoyishobora Eh, tubibutse inshuti mwese ko muriko murabandanya kumviriza iradiyo ijwi ry'amerika risamiranira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda turafise umunywanyi w'iradiyo ijwi ry'amerika ive mwiriwe neza
ni steve Eh, steve steve steve m- m- ego duga kwijambo murafise ikibazo c'imviro
nagomba mbe hari umutumwa wa leta arimo ngaho
duga kwijambo ufise ikibazo canke iciyumviro t- unyarutse cane gose tariho benshi turindiriye
Eh, nagomba kubabaza ku- ku byerekeye igiciro cy'imyiyerekano iriko i- i- bavuga yuko bariko baragira mbega dusubije amaso inyuma gatoyi ko numva ngo abapolisi bari babacungereye umutekano by'ukuri mugabo hama nkaba mbona iyo haye hagi- haye haraba imyiyerekano y'abo uhura ba- batari mu bwambwe uri ku butegetsi nkaba mpora mbona umengo ntabwo icungerwa nk'uko aho ntabwo babo- babona yuko bazamba- bazaba bariko barihenda bagomba ba- baze bararaba barabe ico bokora kugira ngo umwumvikano ugaruke mu gihugu nibereke abanyagihugu yuko bagifise umutima w'urukundo ba- bakorane neza apana ku- ku- kuba bagira abo batoroheje hama nabo biyo- none nibo bi- niyo biyorohereza batoroheje abo bariko baratwara naho nyene ntaho tuza turiko turaja ntaho tuza turiko turaba ego me tugere ku rutonde eh, U- urakoze steve reka duhe ijambo uh, mushiya ntahe eh, bamenyekane Eh, emmanuel agira ico avuze ku ciniro ca steve duga kwijambo akanya gato
murantunga ntabwo numvise neza ikibazo kugira ngo kibabwige ko kominikasiyo ari imeze nabi ego ntivyumvikana neza ariko uh, mushiya ntahe steve ariko avuga ko uh, bakwiye kuraba ukuntu boja hamwe akumvikana bose ata n'umwe aruhijwe mu mirwi yose haba abatavuga rumwe na leta canke abavuga rumwe- abavuga rumwe na leta duga kwijambo
bagiye ndibaza ko abarundi bamye ari abantu baganira kandi bagashyira hamwe ariko ikibazo nama- nibaza ko cyaba kiri muri bino bihe turimo cyane cyane ni uko abarundi batari kubaganira bonyine hariho abantu babazi inyuma ukajya usanga bariko barakoteza kugira tubandanye tujyana yuko cyaba ari ikibazo cy'agati y'abarundi nta kibazo na kimwe twagize mugabo amahanga aho kuza kudufasha yagumye aju bimwe bita mu gifaransa juwe arore negative Eh, kuko abarundi muri twebwe nta nta kibazo dufite hagati yacu ibibazo biriho turaza kubyigira hamwe kandi tukabitorera n'inyishu eh, zibereye tutarinze kuzanamwo abanyamahanga Ura- urakoze urakoze uh, mushana Emmanuel reka tubaze n'umushana Ponce ku byo muheje gushikiriza abarundi bonyene bashaka kumvikana yaba abanyamahanga batavyisukamwo ngo bateranye aho muhavuga kwiki mushana uh, Ponce ndashimi
Eh, icyo ndabivuga ko ni uko abaru- inyishu y'ibibazo abarundi bafise izova hagati y'abarundi bonyine ni ukuvuga yuko eh, izi njyane ziri mu gihugu kuva uburundi bwikukira inyishu muganga udasiga na iponsa tuvuga tuvuga tuti inyisho n'ibiganiro inyisho no kuja inama n'ingingo hama abarundi bo nyene bagatora umuti kumbure eh, aba banyamahanga boza nk'abashinga ntaye baja hagati gusa batwuzuriza n'ahandi ho inyishu n'abarundi bo nyene kandi inyishu izova mu kuganira inyishu izova mu kuja inama n'ingingo Eh, Dr Jean Minani aba leta y'u Burundi yakunda gush- kuvuga ko nkuko n'umushantahe eh, eh, Emmanuel bamenyekana bivuze ko ah, abatavuga rumwe na leta bo bumviriza cyane cyane canke bashaka ko amahanga ariyo ah, kemura ibibazo by'abarundi aho muhavuga kwiki umwanya muto
sibwo bwa mbere jewe nza kuganira kandi n'ahari hagoye kurusha twaraganiriye twebwe twama dushira imbere muri senarede imbere ibiganiro bwa mbere na mbere iyo leta yoyo nabo bose bamwe baravuga ngo dushire imbere ibiganiro murazi neza ko badashaka kuja mu biganiro haciye umwaka wose ibiganiro vyuguruwe ariko ntibashaka ibiganiro ariko rero n'ubu ibiganiro nibyo bizoheza ingorane z'uburundi ngo mu gihe bavuze ati "Ha- hariho ikintu gisa n'ubwicanyi bomerabunwa n'ubwicanyi ndengam- nde- ndengamategeko y'igihugu kubera iki icyo gihugu cyo kwizigitira kiravuga ngo nta buhari nibareke baze ntacyo duhisha niba atacyo bahisha berekane abo bantu baze barabe koko bikura ishavu niba bavuga bati hariho ubwicanyi ariko Dr Minani hariho n'abavuga ko ibiganiro Nyumviriza, nyumviriza mu- munjiremo akanya gatoyi Dr noneho rero biraboneka oya nyumviriza noneho rero biraboneka ko habaye ihohoterwa ry'abantu benshi cyane habaye uku- ugupfunyapfunya n'ukwicara ku gateka kazina muntu birenze urugero ibyo bicumuro rero ntibiba bikiri ibicumuro by'igihugu gusa kuko baratinya ko ejo kwaduka kandi kabi kakabaye mu bindi- mu bihugu nk'u rwanda n'ibindi bihugu byabaye nka israel Dr Minani mu Amahanga mu kanya gato ntibakwihanganira.
ku munota umwe cyane murareke rero umwe wese niyaba yibaza abo bose bamwe baravuga bati nta ca- nta cabaye nta kibi cabaye nta caha kingana gutyo cabaye nibareke abo bantu baze barabe amasegonda mirongo itatu kuri ivyo biganiro Dr Minani abanyamahanga Dr Minani munyumvirize gatoya na na Emmanuel ntabivuge kuko nawe nyene igihe yari mu Burundi ataravayo jeje bukaza kumbwira tega nanjye murandondera abasuda eh, b'aba- b'aba- b'aba- b'abanyafrika y'epfo na jewe ba- bandinde Dr Minani biramaze kuba mu Burundi Ndagu- ijambo rigwawe n'ubundi mugabo amasegonda mirongo itatu mutubwire hariho abarundi benshi bavuga ko ivyo biganiro abarundi bamenyereye ibiganiro amaleta avuye mu biganiro imisi yose kandi n'ivyo biganiro ataco bivamwo ko bibi- bimara akanya gatoya cane gose mukaca musubira muri ya nzira ya mbere yo kuja gusubira kugira ibiganiro mwagize ingorane abo mubabwira iki mu kanya gatoya cane
sibyo na gatonyi barabonye ko leta y'ifata kibanza yavuye mu biganiro vy'i Arusha yatunganije ibikorwa neza kuko yarahejeje ingwano mu Burundi abarundi basubira mu matora haraza ituze haraza amahoro atari uko iyi ntwaro yacize ya CNDD-FDD ikavyonona amahoro yari yabonetse mu kanya gato Ninde tovuga reka tubibutse yuko inshuti habaye mwese ko amahoro muriko murabandanya kumviriza hagati iradiyo y'ibihumbi ijwi rya bibiri amerika risamyanira gatanu i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda reka duhe ijambo umunywanyi w'iradiyo ijwi rya amerika andre mwiriwe neza murafite ikibazo murafite icyiyumviro
nigiye n'icyumviro nashaka gu- gushima icyo icyo cyegeranyo cy'ishyirahamwe rya onu rizerwa agateka ka muntu hama nkavuga nti by'ukuri icyo kiringo bashobora kuba batanze byo kurungika izo ntumwa ni kirekire ku buryo ugiye kureba abarundi ukuntu bariko baramererwa ifatwa ryabo baguma bafata abantu ntawe uzi niyo ba- ba- bashobora kuba barengana byiza bari gufata nk'amezi make ashoboka kugira ngo icyo gikorwa cyo kuza gutohoza izi ngorane ziriko ziba mu burundi kugira ngo kinyuke kandi ndasaba ko eh, izo ntumwa za migihugu agateka ka muntu kugira ngo zi- zi- zikingirwe zikingirwe ku- ku- ku buryo zo- zoshobora gukora igikorwa cyazo sino bata- badashoboye kuzana abas- ababacungera igikorwa cyabo ntikizoborohera hanyuma kwigerekeye imyiyerekano iri kiraba ni imyiyerekano y'inguvu y'inguvu y'inguvu eh, harimo n'iterabwoba sinumva imyiyerekano muri make ijyamo umuntu ashobora kuba ashaka ariko iyo yazi ijya myiyerekano yo kuwa gatandatu yaba iya yari ari inguvu nyinshi zo gufata umuntu uwo ari we wese mu ibarabara batwara ngo nshangarude n'imyiyerekano ngo ugira gute ibyo ni ibintu vurema bidahesha agaciro igihugu niyo mpamvu vurema ndiko ndashimira iryo shyirahamwe mpuzamakungu onigijejwe agateka ka muntu ko nyabo nagenda yareka kunikaba hingabawe kugira ngo bashobore kuba baza gutabara bene igihugu b'abarundi murakoze Andre murakoze eh, mushana Emmanuel eh, Andre avuze ko ahubwo izo ntumwa zo kwihuta cyane gose akaba kandi avuze ko niyo myerekano yabaye imyerekano y'inguvu Emmanuel eh, muvuge ki kuvyo kubishikijwe na Andre
nk'uko ukoma tubivuga twebwe ikibazo si uko izo mm, abantu bavuye hanze baza kuraba ko akati ka muntu kaguma ka- eh, ka- kagenda neza mu burundi cyangwa ko katagenda neza ikibazo dufite twebwe ubu ni uko hariho bya bindi bita de kwa benezine umenga hariho mu burundi abantu bafite agateka muntu n'abandi batagafite kubera icyo abenegihugu bitoreye umukuru w'igihugu atobyubahiriza kandi ibyo urumva ko ubwa mbere biba kuva mu mirongo itandatu iminsi yose hatowe aba- abantu bitorewe n'abenegihugu iyo bakabishe bashaka guca baburabuza kuva eh, urumva ziriya mirongo itandatu mu mu gihe cy'imirongo itandatu birasubira mu mirongo icyenda na gatatu yarigeze gutera iminani arangiza wenda kubimusubiriramo n'ubu mu bihumbi bibiri na gatanu kuvaho bitoreye abenegihugu abenegihugu bitoreye abategetsi babo biraboneka neza na neza ko hari abantu batanezerejwe kubona baku- bavuye ku butegetsi ari bo umenga imana yari yarabuhaye bade- ari bo bateza gutwara abandi bakarega kuguma babakorera twebwe rero icyo tubabaza ni igiki ni uko uca umenga turi muri ya eterinero komansoma iminsi yose habaye amatora hariho abantu bateza kuyanga iyo batabatoye hanyuma rero iyo agateka ka zina muntu katabatumberereye naho basize umuntu yoku- yokunganira bose yokunganiriza bose ugaca umenga isi iba iraguye izuba iragurutse riraguye ku isi nk'akarorero kugira ngo ntibirikire intege kuvuga munyarutse mu kanya gatoya ntihagire urenze umunota umwe mushana Emmanuel na gatatu nta resolution nashinze nigeze ifata kuri ibyo bintu nta ma nta shyirahamwe mpuzamakungu ryaje ngo ryanke peri ifate de mesure n'ibyo bashaka gufata ubu urazi abenegihugu birukanze mu gihugu hagati abandi bagahungira muri tanzania no muri congo Ba- byari inshuro cumi inshuro mirongo ibiri abo bavuga bahunze ubu kandi benshi bahunze kubera ko bateye ubwoba ata muntu ariko aramwirukangako ego me- ico ki- eh, ndasaba mukanya Emmanuel agira icyo avuze ku byo mushikirije ariko nabanza- eh, nashaka kubanza guha ijambo umunywanyi w'iradiyo ijwi rya Amerika Jean Paul muriwe neza Jean Paul muratwumva
yego ndabumva amahoro amahoro ikibazo cyiyumviro mu kanya gato
ubwo mbere ngo mbaze ikintu kimwe yego
mbega umuntu yavuze ibyo ashaka kuri telefone ko nzi yuko kenshi amatelefone aba ari sekirite bivanye n'aho aba ari ntibashobora kumurondera cyane bakamubaza icyo yabikoreye ibyo bintu icyo ni ikibazo tudashobora kwishyura ntituzi eh, ubuhinga bukoreshwa n'abarya n'abariya ufite ikibazo ukibaze niba utinya kubaza icyo kibazo naho sinzi icyo no guhanura mugabo du- duga kwija mu kanya gatoya cyane
ibyo nabiragiye kugira ngo kubera birazi ko ibibazo bigoye turi mu burundi haryo ushobora gusanga umuntu abagira ikimugasho kimukorera ndetse none bagishyuka
urabaza ikibazo ntacyo baza
numva ikibazo nari mfite numva simba nk'ikibazo bivanye n'uko ntazi yuko biri sekirite urakoze cyane rwose natwe ivyo ntavyo dushobora kukubwira reka duhe ijambo umushiranaye eh, eh, Poncien Ndayishimiye eh, Emmanuel bamenyekana yavuze ko eh, hariho ibintu bya sinzi ko mu deux poids deux mesures eh, ibi ukuntu ibintu bidafatwa cyo kimwe yongera haravuga kandi n'ukuntu eh, uruhande rumwe rwagwicwa nashaka mu gihe cyo muvuze ku byashikirijwe na n'umushiranahe eh, Emmanuel bamenyekana
Eh, murakoze iki- ikindi kintu- ikindi kintu yavuze- mushantahe ponsi ikindi kintu yavuze ni uko mu burundi igihe cyose hari amatora haca haza akajagari murashaka ku- muce mubwira ko mutubwire ikintu mwifu mwibaza ko coba gituma igihe cyose haje amatora mu burundi haba akajagari
ahubwo reka mpere kuri ico nyene ni uko eh, uko tubibona nivyo kenshi nyuma y'amatora cyane cyane aya matora ha- hari imigambi myinshi ni uko mu nyuma haca haza akajagari hariho eh, bwa mbere na mbere mbere y'uko amatora aba abatangura kuvuga yuko amatora eh, atari kategurwa neza ko atogenda nabi ibintu bakatangura kuvyanka bitaranaba hama amatora aheze ukajya ubona benshi baranse kwemera ibyavuye mu matora twarabibonye mu mirongo mu bihumbi bibiri na cumi Eh, ubu hoho urabona hariho n'abavuga bataye amatora bavuga ko n'amatora yabaye eh, bagahitamo kuja mu myiyerekano Eh, mu gihumbi kimwe amajana icenda na mirongo icenda na gatatu nivyo naho nyene eh, amatora yabaye kandi agenda neza kandi yabayagiyemwo baremera ivyayavuyemwo mugabo nyene vyakurikiranye murabona vyaciye bigenda nabi Eh, rero nibaza ko ingorane aho iri ni uko abarundi kumbure iyi ngendo ya demokarasi eh, y'ukwemera y'ugutora abaturongora no kwemera ivuye mu matora kumbure itarabajamwo neza ku buryo kumbure hari abagira bati none ko amatora abaye twaba dutsinzwe tugiye gukumirwa kumbure bakagira bakagira ubwoba bakagira ingendo iyi canke iriya rero eh, ni ingene abantu batakira kumwe ibyavuye mu matora barabye eh, kumbure inyungu zabo icyo nagira ngo mvuge cyane cyane nkosore gato icyo nagira ngo mvuge Musozere vuba na vuba.
nkosore gatoyi ni ibi bavuga ngo Eh, icyo nagira ngo mvuge nkosore gatoyi ni ibi eh, manuel yari avuze ati mu mirongo icyenda na gatatu nta nta nkete zabaye nta resolisiyo yagizwe nagomba ndamwibutse yuko ku byabaye mu icyenda na gatatu hariho komisiyo d'enquête yarungitswe n'ishyirahamwe mpuzamakungu onu kandi nyine iyo komisiyo igatanga raporo yayo raporo iriho iri muri nations irabitswe gusa ntiyigeze ishyirwa mu ngiro rero ku bwanje ntitwoza turafata ngo ngo kubera ngo icyenda na gatatu byagenze uku ngo kubera uko bagenze uku ngo kubera itandatu na gatanu byagenze ngo itandatu na na rimwe byagenze uku ngo none ngo kubera iki ngo ubu naho weka rero natwofata ikintu cyose tukabifatira aho nyine kigeze Eh, eh, reka dr jean munyani mbere ko tuja- tuja kwa gilbert mubwire icyo mwishyuye mu kanya gatoya cyane rwose eh, umushirantahe emmanuel eh, na ponsiyo bavuze ikibazo gihambaye cyane rwose cy'abanyapolitike baba bakinisha nk'abanyagihugu babashyira mu kaga umwanya wose igihe cyose amatora aje ya mushirantahe ponsiyo yavuze amatora abaye muri mil- ibihumbi bibiri na cumi imigambi ikayavamwo eh, mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu iyindi migambwe ikanga kuja mu matora igahakana ibyavuye mu matora eka akaba ari nk'uko bivuga ari kwitoraguza ari abanyapolitike ku nyungu zabo zonyene mu gihe ivyo bintu vyoba biri vyo eh, mushikana Dr Minani murafise eh, umugambi gusaba abanyagihugu abanyapolitike bose baba baragize nk'ivyo bagasaba ikigongwe abanyagihugu
bwamenya nashaka kubabwira ko ibyo byose bigira abantu abantu batarumva demokarasi icyo ari cyo twebwe twarateguye amatora muri furudebu hanyuma yateguye na rimwe mu bihumbi bibiri na gatanu nta kajagari kabaye inyuma yaho amatora yahabaye yaremewe kandi uwatowe yaratwaye neza nta muntu n'umwe yamugoye nta n'umuntu yagiye mu ibarabara ngo ayange amatora iyo ateguwe nabi ku muntu ashaka ko ayiba ataratangura ku- abanyagihugu ataragira aho bashira mu isi yose yamavamwo induru biva rero kujya amatora yateguwe ku- n'icyo gitanga kivamwo induru na rwaserera aho rero ikosa ni abateguye amatora nibo biba riri ko kuko baba bashaka kuyategura ngo bayibe cyangwa iyo batsinzwe bakanka kwemera aho intahe yashize egome bashaka cyane cyane kwishyura bashaka cyane cyane kwishyura ikibazo gikomeye manuel yavuze ati hariho abantu iyo batoye umunya- umuntu baca babyanka bakavuga ati dusubire bagomba byononekare none muri abo bantu ashaka kudushiramo abantu barimo baravuga turimwo jewe noba ndimwo Eh, noba ndimwo rero wese ngenda ku mana yoba arimwo ntibantunganye yoba arimwo Eh, eh, domitien ndayizeye yoba arimwo icyo ni kinyoma na gato ni urwitwazo icyo kibazo twarakivuze mu bihumbi bibiri tu- igihe twasozera amasezerano yarusha tukayasinyako twaratanze intumbero ko ibyo bintu bitohabaye umutegetsi yabaye mubi akaza kwica abantu akica abanyagihugu agatwara nabi ntihagire iterambere riba riba ni ngombwa abanyagihugu bama bashavuye barash- baripfuza ko yohaba I- ivyo bishitse ariko ntiba- ntiba- ibyo ntibamutora rero nta bwoko biraba numviriza nta bwoko biraba nta mugambwe biraba biraba ko umutegetsi yatwaye neza umutegetsi ahari ubu yatwaye nabi biragaragara mu bisanzwe none umutegetsi ntawe ato- kwemera ko turi igihugu cya nyuma Yego, ku isi me- yose gikenye reka tu- none ntawe ubona yuko hariho ubwicanyi ibyo rero ntihagire umuntu abishiramo ubwoko ntihagire umuntu abishiramo ubwoko ntihagire umuntu abishiramo intara twese twemeze ko igihugu cyacu cy'u Burundi Egome, kubera ko Dr.
gitwawe Minani.
nabi harimo ubwicanyi hariho gusubira inyuma nk'ibirenge Ivyo bintu Kuri muzo- ivyo rero abanyagihugu ni ngombwa barashobora gushavura ni nk'uko twashavye turavuga tuti ntidushobora kwemera uguhe ugu- uguhonyanga amategeko hoho turavyanse uguhonyanga arusha twari twemeranyije twese twaravyanse abarundi ubwicanyi abarundi bazonezerwa dr minani igihe cose hazoba hari ingorane nk'izo igihe cose bizoba biciye mu matora reka tubibutse inshuti mwese ko muriko murabandanya kumviriza iradiyo ijwi rya amerika risamanira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda reka duhe ijambo gilbert gilbert mwiriwe neza
yiriwe neza tomasi oya si thomas ni frederic duga ku ijambo ariko
nagamba bize gutera ijambo inani yego hamwe hamwe abo ba- abo bajeje bagaterakazina muntu boza mu burundi inyungu boronka hamwe hamwe ico mwi- atambwira na leta y'uburundi agahombo boronka ha- boronka hamwe boza mwaco cyo mwaco cyo tuzobemera ko baza mu burundi twarikukiye tuzoja mwibara turiyamirije
Urak- urakoze gilbert reka duhe ijambo dr minani mu kanya gatoya dr minani eh, sinzi ndabaciramwo murabe isaha mugire umunota umwe dr minani eh, mwishura iki umushikana gilbert Eh, dr minani muratwumva
rero ndabumva Eh, mu kanya gatoya cyane rwose umunota umwe wishure gilbert vyavuze ko eh, mworo inyungu muzoronka n'izihe mu gihe uyu murwi woza mu rundi mu gihe uwo murwi woza leta izohomba iki Eh, yaravuze ko abarundi bahagurutse batazokwemera uyu murwi mugire ico muvuze mu kanya gatoya cyane rwose umunota umwe
ubwa mbere nawe ntabarundi bahagurutse ngo bange uwo mugwi icyo ni icya mbere hariho abantu bari mu- muri ba- mu mugambwe cndfcd imbonerakure zirimo ziratera akagere kubera zizi ibyo zakoze ubwa kabiri haje uwo mugwi ni uko ukuri kumenyekana ni byiza ko ukuri kumenyekana kuko hari nk'abantu bama bavuga ati ibyo mu mirongo irindwi na kabiri ntibyamenyekanye hari hakwiye kuza umugwi utohoza kandi bakabishimikako kandi ndabumva Si- abaye nawe ati mirongo icenda na gatatu harabaye amatohoza ntiyemewe nti- nti- ntibayakurikiranye ibyo byose ndabyumva ubu rero ntushoboye gupfukapfuka ku kintu abantu bose barimo baratera induru bavuga ati "Tura- turimo turahona abandi twarishwe abandi twara nicyo kizotuzanira inabi izoguma ari umuzi mubi mu- mu bana bacu twabyaye n'abuzukuru kugira rero ibyo bintu ntibihabe ngo tuzogume tuvyidoga nihaze nihaze uwo mugwi utohoza abantu bamenye ukuri uwakoze ikibi akubitwe ntahe mu gahanga uta- utakoze ikibi yere ejo ntibazovuge ntibazokwita umwana wanje ngo so yakoze ikibi niba ari jewe intahe nkubite mu gahanga niba ari petero nkuru nziza cyangwa uwundi intahe mukubite mu gahanga Eh, mu- mushikana eh, kandi ukuri Patient- umuntu yanka ukuri uwo muntu ni- ni ni nk'umurozi Eh, P- Ponsiya ndayishimiye mu kanya gatoya cyane rwose munsi y'umunota umwe eh, imbonerakure nizo zonyene ziriko ziyamiriza iyo raporo n'uyu murwi mu kanya gato
jewe n'ukuri icyo kibazo numva kigoye kuko eh, uriko uraraba abaja muri no myiyerekano nshobora kubona utuntu imbonerakure canke eh, n'aba eseneri canke n'abapora canke n'abafodebu canke n'abaki kuko nta rwandiko usanga ruri kuri bo gusa ibyo bavuga bavuga ko biyagimiriza raporo mugabo kuvuga uti ni imbonerakure canke n'abajerere canke n'aba ibyuma by'indege canke n'aba eseneri canke n'abafodebu ni ukuri ibyo jewe zongora kwishura ikibazo zongora kwishura mu mbabarire Reka ico- urakoze reka tukibaze na Emmanuel amenyekane ico kibazo imbonerakure nizo ziriko ziriyamiriza iyo raporo n'uyu murwi
biroroshye kucishura imbonerakure nicyo kimwe na tuwazeme manda nicyo kimwe na ni icyitwazo gusa cyo kugira batembagaze ubutegetsi buri mu gihugu kuko em, uravye ukugene abantu bamwe bagiye bavyitwaza bavyitwaramo kuva mu bihumbi bibiri na gatanu dayirensiye mbonaho n'akaryo kwishura dr jean minani yavuze ati bo bategeye amato- amatora neza mu bihumbi na gatanu mugabo ntavuga osi n'intererano bo b'amakungu yabahaye ico gihe wigereranije n'intererano umugambo wa ciri ufata ubutegetsi hagati y'ibihumbi bibiri na gatanu n'ibihumbi bibiri na cumi yaronse intererano nyinshi yagiye muri serivisi sosiyete sivire yari yaje gutoteza ubutegetsi butakugira gutwara donc ahubwo muri communauté internationale icyo twovuga neza nuko harimo logike hariho abantu badashaka kubatwara i burundi n'abandi bifuza ko ari boguma ku butegetsi gusa umukama bidazogaruka egome ora abo bantu eh, komite nationale yibu- yi- yi- yikirikiza ko malheureusement sibo abenegihugu nabo bifuza egome naho ikibazo nyamukuru kiri Ego me- imbonera kure barazibesera hari n'igihe baca bazanamo n'interahamwe bagaca bakwegiramo n'ibya jenoside kuko ibyo byose ari ibintu byaranja abo bantu bamwe bitorewe n'abazungu kugira abandi bakembagaze ubutegetsi Eh, tubibutse nshuti mwese ko muriko murabandanya kumviriza iradiyo ijwi rya amerika turi kumwe na bivugire mwi- bivugire mwiriwe neza
mwiriwe mwiriwe murafite ikibazo murafite icyumviro duga kwijambo mu kanya gato jewe n'ici- jewe n'icyiyumviro nagomba mvuge ko izo nteko mvamakungu zigomba kuza mu burundi halo duga kwijambo unyarutse
yego abo bahinga bagomba kuza mu burundi ahubwo baratevye nibanyaruke kuko twebwe abanyagihugu turarushe kwera
U- urakoze bivugire Eh, dr minani umunyagihugu bivugire avuga ko izo nteko zari zikwiye kwihuta icyumviro cyanyu amasegonda mirongo itatu
twebwe inteko turazifuza turabye abantu bariko barapfa kandi abo nimo barazanka ejo nibo bazisaba hirya ejo nibo bamye bazisaba bavuga bati turimo turapfa igihe twari mu mu biganiro arusha nibo bavuga bati ntihaze inteko zidufashe uno munsi bavuga bati ntizize kandi babona mabi arimwo arakogwa ntidushobora ku igihugu ntigishobora kuzopfa giteye imbere igihe hazoba hariho abantu banyagupfa n'abantu banyagukira kuko abarundi bose ni umwe ibyo by'amoko byoheze igihe cyose umurundi yorya agahaga igihe hoba hariho hoba hariho iterambere rikwiye igihe hoba hariho ugutwarwa neza nta muntu n'umwe yoshoboye kuvuga ibyo abahutu n'abatutsi n'abatwa biva kuri abo bantu uwo gutwara ngo bakore igikorwa cyabo batorewe baca bashaka kwitwaza abandi bakabagira ko bakabagira ko eh, bakabagira ko ikiraro dr minani eh, um- umushirantahe eh, emmanuel benyikana yavuze ko hariho ibyitwazo ah, cane cane avuga umurwi murimwo avuga ko mu rundi hari jenoside bavuga ko twaziye manda ivyo byose ngo ni ivyitwazo kubera mudashaka intwaro zivuye mu matora mu kanya gatoyi cane gose ama- amasegonda mirongo itatu
emanuel arazi ko abesha Na- ara- arabizi neza ko arimo arabesha sinzi nuko ujya yahindutse kuko baravuga nka jewe icyamuhinduye sindakizi mu bwoko bwese baba kihari yaba yakimbwira twahura nzokimubaza neza akinsigurire icyo ni ukubwira cyo ni uko atanumwe ashaka amatora adashaka amatora nta n'umwe adashaka amatora muri twebwe ahubwo dushaka ko hoba amatora bakareka umuntu wese akitoza umwideremvyo ata muntu n'umwe amubuza ata- ata muntu as- asana i- urwaruka rwiwe ngo rufate ibipanga n'amahiri kugira ngo bimubuze ntihagire umuntu ba- babuza ngo ni uko eh, kumbure yoba ashaka yo- yohava atsinda nakaba kabimuhora twe twifuza amatora nta n'umwe twituvuza amatora ubu mu burundi abatayifuza nabo bara- bara- bareka kuza kwitoza gutora ni ukwitoza egome eh, abashaka kwitoza ndimwo arabizi neza m- mushirantahe mu bashaka kwitoza benshi barimwo abo twebwe tuvuga tuti ni- ni habe amatohoza habe ibiganiro hanyuma i- i- i- iyo ngwanihere ibyo bintu byose bi- bibuza ko amatora yaba meza N'iv- n'ivyo biganiro muzojamwo dr minani bizobe ari vya nyuma ntimuzosubire gutesha umwanya abarundi abanyapolitiki bose mubatwara mu biganiro bidahera sivyo
ubwa mbere na mbere ntabwo dutwara abarundi mu biganiro bidahera abarundi nibo bashaka kuganira ahubwo iyo bari Kajaga, kajaga, kajaga, ukwifuje ibiganiro mwanza iyo
arusha abarundi bararusha iminani reka duhe impunzi ijambo zose z'abarundi izi mpunzi ziri hanze zose ntabwo ari abarundi reka reka duhe ijambo uwundi munywanyi w'iradiyo ijwi rya amerika ni seti mwiriwe neza
mwiriwe mwiriwe mwiriwe murafite ikibazo murafite icyiyumviro
mbona ariko akiyumviro gatoyi yego cyane cyane cyari ikibazo nagomba zo gutera ijya minani yego
urabona twebwe mu burundi twamye tugira ikibazo cyane bivanye n'ibiganiro bidahera ugasanga umuntu ariko aragira ibiganiro haheze imyaka itanu ibindi biganiro kandi biraboneka yuko iyo ari hanze yama avuga avuga nabi cyane kubera ko urabona yuko ariko aravuga ibiganiro uje mushyana ku ntuze ku- ku- ku- muri muri guverinema bagomba rero tumusabe yaba ari ibiganiro byoba bikaba ibyanyu mugana bajya n'ibi biganiro byo kugabura inyama ibi biganiro kugira ngo abarundi twese turonke amahoro kubera ko urabona yuko igihugu cy'uburundi kiratekanye mugabo kubera ko wewe asabishije wowe avuga yuko mu burundi ata- inzu inteko kuva amakungu nziza kugira ngo wewe aronke icyicaro ibyo byicaro rero bariko bararondera twebwe ari uko igihugu kibaye nka libiya twe turabyasa bibaza yuko yotekereza agashyira umutima mu nda kugira ngo igihugu cyacu gitekane ahubwo nibaze twubahe igihugu cyacu cy'uburundi kandi wowe urabona yuko uburundi bumeze neza nawe u- uravye urabona yuko hameze neza hama kandi kabazo nagomba namaze ikintu ashobora kuzokunguka uburundi busigara umunyota ata muntu n'umwe yakiriye kubera ko urumva inteko mva amakungu zirabona libiya abanyeshuri barahembwe uno munsi baje gusaba umusuru agomba ari nabo Anisette.
ikintu azokunguka uburundi busigara umunyota ata muntu umwe akiriho Nta- Ikigo- ikigo cyane cyane murakoze anisete nta murundi n'umwe ashaka kunezerwa uburundi bubaye umunyota aho nibaza ko mu eh, renza none amaze amaze amaze kuvuga yuko uburundi ata mahoro namba ariyo none wumva kandi Reka- abarundi ukaba ubona yuko ikibazo ibiciro tu- byenda ku ijana turetse ako kagwi k'ingurukizi kama kagurukira ku butegetsi kata- katatsinze amatora bivanye n'u- n'uko haba habaye iki- ikibazo mu burundi ugasanga bagurukiye ku- ku butegetsi abo nyene nibo nibo ba- nibo baturiye nibo badufukanye mu nda nta bandi bantu Eh, kandi do- si benshi Dr. reka reka yishure ikibazo mwabajije eh, Dr. Binani hariho uburyo ko abanyapolitike hanyuma- bataja ikibazo ca ha- nyuma rindira nk'uko gatoyi wakinyushuriye, rindira gatoyi ntaco nishura.
yego me ri- rindira gatoyi hari ikintu eh, cotuma abanyapolitike baja muri ivyo biganiro hanyuma hakavamwo ibintu bitameze nk'ibibanza bica bigaburwa hagati y'abanyapolitike Har- ivyo bintu vyoshoboka Dr. Binani
mwambere nashaka ku- kumwishura nishure n'abarundi baho- baba babyiyumvira ko ata kibanza na kimwe ndaronka na kimwe ndajamwo atari uko natowe nta kibanza na kimwe jewe ndajamwo ari ikibanza co muri leta ntatowe ni ukuvuga rero rero naba mpabwa n'amatora n'ubu nico nashaka amatora meza icya kabiri ndashaka mbwira abarundi bose bashaka kuja mu bibanza vya politike boza kwitoza bagatorwa n'abanyagihugu hanyuma bakaja muri ivyo bibanza bigeranije n'amajwi abanyagihugu babahaye ku vyerekeye ibiganiro bame- uwo muntu yanka ibiganiro ntiyise mahugu kuko iyo habaye amatati no mu rugo turetse igihugu hakaba amatati ikiyaheza ni ibiganiro uwo muntu wese yanka rero kuja mu biganiro habaye amatati aba arimwo aba ari umwangushi kuko mu kanya gatoyi Dr.
iyo iyo utagiye mu ego iyo utagiye mu biganiro hama havamwo ingorane mu kanya nyinshi.
gato Dr. Binani mu gihe Icyo dusaba mu gihe moja muri ivyo hari biganiro nindira ingorane.
gatoyi Dr. Binani umuntu arimo aravuga ko mu burundi hari amahoro mu burundi hari amarame hariho ibihumbi amajana n'amajana Dr. Minani, mu gihe- byahunze mu gihe Hari woba n'abantu ibiganiro, bavuga ko Dr.
bapfuye.
Minani.
Hari n'abantu bavuga ko barahambwa mu bihugu umwanya uragiye nyene.
Dr. Minani Ni rindira umuntu gatoyi wenyene rindira gatoyi umwangushi.
Dr. mu kanya gato amasegonda mirongo itatu mu gihe bo mwogira ibiganiro hanyuma ibiganiro biheze bakaguha ikibanza mu nama nshingamateka umukuru w'i- mu icegera c'umukuru w'inama nshingamateka um- icegera c'umukuru w'i- u- ubushikiranganji ivyo bi- bintu muzobitora
nashaka kuvuga ko jewe atabushikiranganje shaka ivyo mubo murambwira bampa jewe shaka amahoro nashaka kubwira uwo muntu yakibaza ico kibazo ko hari amahoro no imana yari yampaye noba nikwijije jewe nshaka amahoro nshaka ko boba amahoro kandi abantu benshi bashaka amahoro ibibanza vya leta ni ibibanza biharuye nivyo dukwira twese ico turimo turaburanira Eh, tubibutse inshuti mwese ko muriko murabandanya kumviriza iradiyo ijwi ry'amerika ibibanza vya leta niba naburanira gusa amaronko mba nagumye mu burundi busabe guhaguruka ngo nje hanze Mm, eh, nshaka reka duhe gusiga ndabona igihugu akanya kagiye cyiza, Dr. Binani reka duhe ijambo igihugu- Lionel igihugu reka duhe ijambo na Lionel Lionel mwiwe neza
amahoro amahoro cyane amahoro murafise ikibazo murafise icyumviro
Eh, mfite ikibazo kimwe nagomba gute- kuvuga kubaza uwo jean minani yego hamwe ni- n'icyumviro yego nagira mbaze kuri abo batumire mwatumiye yego
turazi turababona ku mateleviziyo turabazi nagira mbabaze ikibazo ati muri uko mufasha iki igihugu muri uko mufasha iki abarundi umwe wese yibaze muri abo ba- muri abo bose natumiye ati muri uko mufasha iki abarundi jean minani ahegiye kuvuga hari uwo yarahegeye kuvuga mugenzi we ati twara tuvuga rumwe ati sinzi ingene yahindutse nawe nibaza igituma yahindutse harya umuntu adahinduka ni igipfu gusa isoko umuntu ahinduka igihe umuntu adahindutse rero aba ari igipfu turabe ibintu abarundi n'ukuri turi turabamo uno munsi ngaha mu burundi ni nacyo gituma ubona yuko yavuze ngo bajya abantu ah, sinzi abagerageje kuraba yavuze ngo abagerageje kuraba ngo ngo abari mu myiyekango ni imbonerakure si ubu butegetsi buhari bwose imbonerakure zingana kurya ni ukuri abo muri opozisiyo urabona yuko badashobora no gutsinda nagenda kubwire yuko abo muri opozisiyo ubwa mbere barahamagaye ava manifestation kuva mu kwa kane bagumye bategura leta tuvuga ati mugerageje perezida akitoza tuzuja mu ibarabara ni ukuvuga yuko baryavertishije ava demwa mugabo barazihamagaye baja mu ibarabara twarabonye igitigiri cy'abantu bagiye mu ibarabara igihugu gifite intara cumi n'umunani mwarabonye abantu bagiye ngabara nyine bangana si rero abo baba bagiye muri manifestation yo kwiyamiriza kamana wa madekararasiyo ya oni bangana kurya ari leta batumye bakavangana kurya turabona yuko vrema tuze turaraba ati ese umuntu arafise inguvu cyangwa nta nguvu afise turabona neza na neza yuko ibyo jean minani ariko aravuga ni ukuri twiyumvire ava mu kirundo ariko afashe iki abanyakirundo uno munsi ko ari hanze agomba gushika na kuki abanyakirundo arazi ko yabariye mu minya- aha ruguru arazi abanyagihugu bo mu- mu kirundo kubene babayeho urukuba afashe iki wowe uri hanze ibyo uriko uravuga eske nibyo gukiza abanyakirundo cyangwa nibyo kudetuza abanyakirundo ni nacyo bituma ntimutinye ege gituma muguma muguma mweshapa muguma muguma mudefanya nimuzi abanyagihugu ingurane bafise umunyagihugu wo mu ngagara uno munsi amarico kimwe n'umunya umujene wo mu ngagara n'umunsi n'umujene wo mu kamenge bafise ikibazo kimwe cyo kubura akazi bafise ikibazo kimwe cyo kwiga bakagira ama- amalisanse bakagira amametrise ubu bajyamye muhira ubu bagize ubuzembure none mwebwe mu kubafasha iki ni nacyo bituma muguma mudefaya muguma mugira ngo ngo ngo rwihonyabwoko kuko ntimuzi aho igihugu kigeze mwebwe mwaragiye arusha murafata igisirikare mukibetona mwagiye kukibetona ubu rero lafa pase mwari mugiye kumugira gumwe mu bintu bya ibintu byo- byo gu- byo gusenyera intego ari mwebwe mwakibetona niho guheza kubetona icyuma ugisize ko beto hamukaca haheze demo muje Lionel, reka kukimikana abashaka Ariko nayo ndabahe- bakibetona, tujye turaba by'ukuri abanyepolitiki baze barakoresha ubwenge Ubaje Mu ikibazo byo gihambaye cyane bavuga, rwose.
kuri amaradiyo, ni- ni- ntibizoragerageje gukoresha ton yo yo kuvuga ku- berekana maturite politike baba bafise ni pa kuvuga gusa kugira bavuge amaleta nayo leta ni ibintu bisanzwe nibareke ibyo ntuzenya ibaze bar- ba- ba- barabe ibyo bagomba kuraba haba basize babakurikirana babavuga ati nimurabe nimurabe nimurabe ibi mugo pana kuvuga ugemura gusa kwiyerekana ngo kwiyerekana kwiyerekana no kuvuga iki kwiyerekana hari imvugo eh, u- uburyo diplomatique ushaka kwerekana Reka duhe- umuntu- Lionel, umuntu utegeka reka duhe- ubutegetsi hari uburyo bavugana mais pas akanya kwiyerekana, karagiye, kuvuga de- demo zitandukanye Reka duhe- Abarundi turarushe nibyo bintu biba na politike iba igezweho mu pana kuvuga ibintu Ego, me- bi- bi- bi- bi- bicisha abanyagihugu Eh, mu kanya gatoya cyane gu- urakoze Lionel impanuro nziza eka n'ivyumviro vyiza reka duhe ijambo Posien ndayishimiye na Emmanuel Amenyekane na Dr Minani mu kanya gato hasigaye iminota itatu umwe wese amasegonda mirongo itatu eh, kuri izo mpanuro zitanzwe na Lionel avuga ko abanyapolitiki basa n'abatazi ingone urwaruka cyane cyane rufise muri iki gihe ubushomeri eka no kutaja kw'ishure eka n'ivyo bintu nyene vyo gu- kwama badahinduka bari mu vyiyumviro vya kera akanya gatoya cyane rwose dutangure kuri wewe Posien ndayishimiye ndaharura amasegonda mirongo itatu nta ntijambo wundi duga ku ijambo
Eh, murakoze cyane riyonera atanze impanuro nyinshi kandi nziza cyane ati none dr yohani minani uri gufasha iki abarundi uri gufasha iki abanyakirundo ni ukuri abanyepolitike bacu ndetse na je ndimwo turakwiye kuraba ingene twoshira imbere ineza y'abanyagihugu tukarondera ineza y'abarundi ntiturabe gusa ineza y'imigambwe yacu cyangwa ineza ya twebwe twenyine ni ukuri ubiravye ingene abanyepolitike baba bari ngaha canke bari hanze ingene bariko barafata ikibazo co kiri ngaha mu gihugu cacu urabona ko umengo ntibariko bararaba n'ukuri gutora umuti umuti urama, umuti uwuzi amahoro kurama.
ubukene buhanze abarundi ivyo byose ni ibintu bihambaye cyane rwose reka duhe- duhe kubera- n'ijambo Emmanuel bamenyekane amasogonda mirongo itatu Emmanuel kuri ico kibazo n'impanuro za Lionel duga ku ijambo Emmanuel
murakoze kuri iryo jambo mu mayi Amasegonda mirongo itatu.
icyiyumviro cya lionel hama nashaka kubwira dr zaminani ko ari we yahindutse koko kare twari hamwe Eh, wewe sinzi yagiye kubona wicaranye n'abantu bamwe bari pero komandable muri politike y'u burundi birababaje ku muntu afite karire nka dr ego me Dr Minani namwe ijambo rigwanyo umunota wa nyuma Dr Jean Minani mu kanya gato amasogonda mirongo ibiri n'atanu ku vyiyumviro vya Lionel duga ku ijambo Dr Minani
gifise nta kuwundi niko bimeze ndashaka gushima urwa mbere na lionel mu byiyumviro bya nyuma leta nireke kugira imyigaragambyo nta kamaro nibareke abo bantu baze ubwa kabiri kuvuga ngo ati warahindutse sinahindutse na gatoya abanyakirundi bafashe iki dr jean minani ndagushimiye cyane rwose nibaza kuri icyo kiganiro cyo kibandanya murakoze murakoze cyane rwose turashimiye n'umushirantahe ponsiyo ndashimiye turashimiye na emmanuel bamenyekane murakoze mwese bashingantahe mwitavye ikiganiro ndabona ko akanya kabaye gatoya cyane rwose ndashimiye ingenieur yadufashe mu buhinga bw'ivyuma na Innocent Kibenyi turashimiye kandi n'abanywanyi b'iradiyo ijwi ry'Amerika baduteye akamo mugira amahoro n'umugoroba mwiza mwese